iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye butandukana mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ndabasuhuje mwese ikaze kuri radiyo yanyu tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo n'ikiganiro cy'umuziki ndashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi rya amerika muri uyu mwanya muri kumwe na eugenia mukankusi duhere mu burundi aho ishyirahamwe ryigenga pasitemu risaba leta kureka abacuruzi b'isukari bigenga bakayinjiza mu gihugu kugira ngo icuruzwe aho kurekera urudandazwa rwayo ishyirahamwe ryayo rimwe rukumbi sosumo umunyamakuru ijwi rya amerika eroje birikaneza aba ari irambuye Ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bagere kw'iterambere rirama rivuga ko mu matohoza ryakoze ryasanze bimwe mu bituma isukari ikena ariko yijukiwe gucuruzwa n'abantu benshi harimwo abayobozi ubwo umukuru w'iryo shirahamwe iyo ucuruzwa rw'ikintu kanaka rugiyemwo abantu benshi ni ngombwa ko kinyegezwa Faustin Ndikumana ariko amenyesha ko bitagoye gufata inyuruzwa ry'isukari na rya hari inzego zibijejwe nta yindi nzira kuko iyo sukari nubwo yoba ijya hanze amafurode yabwiza ko ayofata kuko inzego zibijejwe zirahari canke ubwo bangwija gukora mu nzoga zitagira hari udomanda y'inzoga zitaditema n'amategeko yoba ija gukora naho nyene umva inzego zari zihari haba nk'ubugenzuzi bukuru bwa leta documentation haba nk'amakomisiyo parlementaire nta n'umwe agira ankete neza kuri ivyo bintu basohore ikintu cerekana ingene biba biriko biba biriko biraja uvuze yuko isukari muri sosumo ibikwiye iyo habaye apel d'offre kugira ati abantu bemerewe kuja gutora isukari muri sosumo canke anahanana iyo apel d'offre ibajyana amakitere bakurikiza abo bantu baza gutora isukara cyangwa baza gutora isima muri ama bitegereza kubera ku mugaragaro hakabanza kuba icyo bita kitere do selection kandi abantu baganiriza bakaba bazi bakamenyekana amazina ntibica bizi umwe wese ngo nobijamwo nobijamwo ntanzaya ntanzaya adashobora kuronka niyo yisi ugasanga kugira bayihanahana ico kintu leta niho hantu yobanza kurabira iyo selection kigenda
mu gihugu cyose isukari yabaye umuzi wibuye abakenyezi bo mu ntara ya kibitoke mu buraruko buciye uburengero bejeje ibikaju bo basanga ari abahirwe kuko babihura bakabikoresha nk'isukari ariko ni ukubura uko bagira kuko ibi bintu babimazemo ukwezi kurenga nta sukari tukironka abana baraguye umwumwa natwe ubwacu inyota iratwishe nta sukari tukironka bararira nyine abana bariko batubaza icayi tukaba ico tubisha kuko ntitokibasirwa ngo tubabwire ati isukari yarabuze bavyumve icayi nikiboneka kugira ngo turonke ingene duha n'ubuyi abana turinda guteka guhura imiseke akaba ariyo amazi y'imiseke tukayashyira mu mazi no mu buyi hama tukabona umwe duha abana ubuyi kubera kubura isukari ikibazo cy'isukari kirabaye ndase cyane bukebwe kugira ngo henda henda umwana nyene pe kumuha umwana ye kuvugora mwebwe umuseko yakora bukebuke mubwo ntiyokora nk'isukari bamwe mu bajeje intwaro nka Gervin Ndiho atwara zone Nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yagiza sosumo guha isukari igenewe abatahacururiza isukari itangwa muri zone Nyakabiga atari iza muri zone iwacu ahubwo dusanga ari isukari isohoka ija ahandi ivyo rero twovuga yuko atari urusaku kubera ko twarabibonye kandi twarabigenduye twarakoze ivyigwa bitandukanye n'abashef do quartier aho twasanze hariho isukari ugasanga hariho amazina batubwira yuko abantu bari muri zone nyakabiga mugabo ugasanga abo bantu ntibabaho ndikumana twara parsema abona ko umuturama ari uko urucuruzwa rw'isukari rwugururirwa bose ayo mamonopole aba ahari none ko leta idashyiraho ayo mamonopole kuvuga ati sose ubonye udandaza isukari niyo ibuze ntibahaye monopoli yo kuyikura hanze ukayinjiza mu gihugu iyo sosi umwihaye monopoli ntikora akazi neza kubera ikihasa cyangwa bavuga tuti haka abanyagihugu bagwa mu mporero reka abandi bizanira isukari bayinjize mu gihugu ufate monopoli uyigire mugabo abantu bace babura ibintu nturekure ati mwebwere ko mwabaye ibigaba muri ko muratuma abantu basa batarura isukari tubarekuye abandi bayinjiye uraye ko badaca bikubita agashi bakisubiza ku murongo bonyine shiti nzahabu araronga ivyo bizana akarenganyo mu vy'ubutunzi shiti sociale tubarondire erega kuvuga ngo leta iri mu bintu si ukuvuga yuko biba bigira bitunganywe neza abantu bahindura ingendo kuri ivyo bintu birashobora kuzana akarambaraye utagishobora kumenya umukozi wa leta mukuru umudandaza vyose bivangatirana haba mu gipolisi canke mu basirikare mu bantu bose bose bari mu bintu vy'urudandazwa iyo sosumo niyo organize neza ingene isukari iba binaniye twese batari abantu batari kubaronka isukari none iyo susuma imaze iyo susuma intego urwaye iremeza ko ibona nayo nyene ubukene bw'isukari yamara inasigura ko ata kibazo c'umwimbi ifise jean pierre nzobandorana umuvugizi w'ibiro vyo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bijeje gusanganya ibikorwa muri sosumo akaba yavyemereye bagenzi bacu ba radiyo y'igihugu ibijanye n'ubukene bw'isukari bwibonekeje muri iyi minsi nivyo natwe turabarundi nk'abandi aho tubaye mu makaritsiye barabibonye tumaze kubibona rero dufatanije nabo mu ntwaro n'akamo twaterwa n'abana ba- n'abandi baravuga tuti reka duhaguruke kugira ngo ubu bukene turiko turabona bw'isukari twige neza iyo buzanana hanyuma tugire ico dukoze hanyuma nk'uko twabishikirije mbere isukari muri sosumo mu bisanzwe nta kibazo gihari kuko isukari n'uko twe dutegekanya kuyitanga ku kwezi ku kwezi twarayitanze turerekana ingene amezi yarenganye twayitanze dufite rero ingene isukari isohoka ku munsi ku munsi n'abayitwaye n'aho baba urumva ari twebwe iwacu n'ibintu bitomoye isukari ku giciro cashinzwe na leta n'amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu mu mafaranga y'amarundi ku kiro ariko hatari hake nko mu ntara za bururi mu manuko kirundo mu buraruko na cibitoke mu buraruko buciye uburengero n'umugwa mukuru wa politike gitega abanyagihugu batashimye ko amajwi n'umwidondoro wabo bimenyekana babwiye ijwi rya amerika ko kuri magendu igurwa hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi ndwi eroje burikaneza ijwi rya amerika tuve mu burundi twerekeza mu rwanda aho bamwe mu baturage basenyewe n'imitingito yakurikiye iruka ry'ikirunga nyiragongo batifuza kwimuka aho bari batuye ahubwo basaba leta kubibafashamo kugira ngo babashe gusana amazu yabo cyangwa kuyubaka bundi bushya aho byaba ngombwa ni inkuru ya jean batiste ndabananiye ijwi rya amerika yanyarukiye mu mudugudu w'isangano mu kagari ka byahi mu murenge wa rubavu kuri uyu wa gatatu mu gitondo ni hamwe mu hantu hashegeshwe n'iyi mitingito kuko naho haciye imitutu yaturutse mu kirunga cya nyiragongo ubu busate bwamenaguye ikintu cyose bwahuye nacyo bwasataguye ubutaka inyubako n'imihanda ya kaburimbo bwaciyemo twaganiye n'abaturage bamwe bafite amazu yashwanyagujwe n'iyo mitutu nubwo yari ataragwa iyo mitutu yamenaguye imisingi y'ayo mazu isatagura inkuta zayo ku buryo ubona umuntu cyangwa ikintu kiri inyuma unyujije ijisho mu bumene bw'ayo mazu muri ayo mazu mo imbere naho harasataguritse twabonye mu ruganiriro haba ari ahari sima haba ari n'ahashashe amakaro hose haramenaguritse ubonamo ibyobo iyo winjiyemo ugira ubwoba ko wateberamo aba bavuga ko batabasha gusana cyangwa kongera kubaka amazu yabo abagore babiri muri bo bongeraho ko usibye amazu bari batuyemo yashegeshwe n'amazu bakodeshaga bapanga yangiritse bityo ko baremerewe bikomeye nta bushobozi mfite cyane ko niba nta mutware mfite yitabye imana mfite abana ngomba nishyurire ishuri aha hantu urabona ni imiryango ine hajyaga hamfasha pe leta ivuze iti nta bufasha buhari nyine ni kwa gupfa nabi nese wabigenza ute nyine abana barivamo pe nta bushobozi nta kazi mfite umuryango w'abantu barindwi umugabo ntakora afite ubumuga bw'umugongo abana ku mashuri bari kubirukana dufite ibibazo bitandukanye birenze nari ntunzwe n'utu tuzu tw'abapangayi abapangayi nabo bakagenda nta bushobozi mfite bwo kuba nayisanira hari amadeni umuntu aba yarafashe kugeragere aho aryama ikaba igiye ya madeni utari wayayishyura bifuza ko leta ibagoboka bagasana amazu yabo cyangwa bakongera kuyubaka aho biri ngombwa ariko batimuwe bongeraho ko bimuwe bagahawe ingurane nk'uko bigenda ku bimuwe ku mpamvu z'igikorwa cy'inyungu rusange ko bafatwa gutyo kuko ari icyiza cyabagwiriye ikirunga kukimuka rero si wakimuka se ukagihungira he nko mu bindi bihugu haba imitingo itirenze n'iyi ngiyi hari uburyo wenda babigenza ku- bakabana nayo tukumva yuko natwe ahubwo badushakira igisubizo kirambye bibaye ariko wenda ubuyobozi bugikemura nkumva yuko batubarira imitungo yacu leta nidufashe dusane twongere dusubire mu mazu yacu sinzi aho nagera ko nakongera kubona nk'utu ngutu nari mfite twari tuntunze bafashe icyo cyemezo wabyakira gutyo mana byampungabanya gusumbya uko nahungabanye ndi kubona ibikorwa byanjye biri kugenda ariko nyine ubwo bareba agaciro k'ahantu umuntu atuye Ezekiel Nsengiyumva Buntu yigeze kuyobora akarere ka Rubavu uyu mwanya yawuvuyeho muri bibiri na cumi na gatanu avugana na radiyo ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu nawe yemeje ko abaturage babwiriwe n'iki kiza badafite ubushobozi bakwiye gufashwa kandi ko leta idakwiye kwita ku byiciro by'ubudehe umuntu wo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ariko cyane cyane icya mbere afatwa nk'utishoboye niba bigiye ari nayo wari ufite gusa hariho inzego zishinzwe ibiza z'ubutabazi abantu bakagombye gutabarwa hatanabayeho kuvuga ngo ngo yari mu cyiciro cya mbere ngo yari mu cya kabiri ngo yari mu cya gatatu ushobora kuba ari mu cya gatatu baragushyize mu cya gatatu bashingiye kuri iyo nzu utunze ubwo ni ukuvuga ngo wagarura abantu bakongera bagashyira mu byiciro wahita ujya no mu cya zeru reka mbyite gutya nsengiyumva yongeraho ko nawe ubwe adafite icyizere cyo kuzongera gutunga inzu leta itamugobotse nari maze imyaka ibiri nyituyemo umuntu afite imyaka mirongo ine n'ine ukaba ubonye inzu ku mwaka wa mirongo ine atari uko wayanze mu minsi yashize yose ufite imyaka mirongo ine n'ine mu by'ukuri iyo nzu ikaba ariyo wari ushingiyeho ubuzima bwawe nibyo nta yindi nzu cyangwa undi mutungo ushobora kuba wakurengera iyo ngira indi nzu ntabwo nari kujya gusembera nari kujya mu yindi yanjye ndahangayitse ndababaye birandenze binarahagije niko nabyita udashyizwe ku rutonde rw'abantu bashobora kuba bafashwa amahirwe yo gutunga inzu niba iriya nzu ari iyo gusenywa wenda byaba birangiye ubivuze ukuri gusa ku bijyanye no kwimuka nsengiyumva avuga ko biramutse byemejwe n'abahanga nta muturage wakabyanze ariko nawe akavuga ko icyo gihe leta yagahaye abaturage bimuwe ubufasha bubashoboza kubaho no gukemura ibibazo bari basanzwe bikemurira twashatse kumenya icyo leta ivuga kuri ibi byifuzo by'aba baturage twavugishije olivier kayumba rugina umunyamabanga uhoraho muri minema minisiteri ifite ibikorwa by'ubutabazi mu nshingano zayo kuri uyu wa gatanu yatubwiye ko ubuyobozi bw'akarere ka rubavu aribwo buri mu mwanya mwiza wo kudusubiza banza uvugane n'akarere ka rubavu ega akarere ka rubavu nako ni leta icyakora ikindi twashakaga kuba twamenya abaturage bavuga bati ntitwifuza kuba twakwimurwa ahantu ibyo nabyo ni rubavu numara kuvugana rubavu uvugane na claude umubwire ibibazo bindi utashoboye kubonera ibisubizo cyangwa se ubona ko biri ku rwego rwa minema tubipange neza turebe uko tubafasha niba rubavu itashoboye kubafasha ariko ubundi rubavu yakabaye ibafasha ko ni abaturage ba rubavu uwo claude ni claude twishimiye ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri minema twagerageje gushakisha ubuyobozi bwa rubavu kugira ngo busubize ibyo bibazo cyangwa se butubwire igihe bwazabisubiriza ariko ntiburasubiza ubutumwa bwa telefone twabwoherereje twari no kumenya umubare nyawo w'amazu wasenywe n'iyi mitingito gusa mu mpera z'icyumweru gishize twamenye ko hari hamaze kubarurwa amazu arenga igihumbi na magana inani kandi ibarura ryari rigikomeje cyakoze mu gukurikirana iby'ubufasha bwo gusanira cyangwa kubakira abasenyewe amazu badafite ubushobozi twaje kumenya ko minema itanga ubwo bufasha twamenye ko hari n'ubwo itanga ubufasha ihereye ku bibanza kugeza no kubyubaka gusa ikindi twamenye ni uko ubufasha minema itanga ibuhera ku isuzuma na raporo by'akarere twanamenye ko akarere ka rubavu kaba kari muri iryo suzuma ni nayo mpamvu kayumba yavuze ko akarere ariko gakwiye kudusubiza barakoze bagenzi bacu eroge wibikaneza na jean batiste ndabananiye kuri izi nkuru baduteguriye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushyika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru ubufaransa bwatangaje kuri uyu wa kane ko buhagaritse by'agateganyo ibikorwa bya gisirikare bwafatanyaga n'ingabo za mari nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru reuters ubufaransa bwafashe icyo cyemezo kugira ngo bwotse igitutu ubutegetsi bwa gisirikare busubizeho leta iyobowe n'abasivile mu ntangiriro z'iki cyumweru umuryango w'ubukungu bw'ibihugu by'uburengerazuba bwa afurika cedeyawo ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa afurika bahagaritse bahagaritse by'agateganyo mali nyuma y'igikorwa bafata nka kudeta ya kabiri yahagaritse umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe ku mirimo yabo umuryango uhuriyeho n'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa francophonie nawo waraye uhagaritse igihugu cya mali igisirikare cy'ubufaransa kivuga ko kizakomeza gukora ibikorwa byo guhashya intagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu ubutegetsi bwa gisirikare muri mali bwashyizeho minisitiri w'intebe shogel mayiga mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda bamwe mu bakora umurimo w'ubucuruzi buciriritse banyura ku mupaka wa gisenyi goma uzwi nka petite barriere bavuga ko badafite impapuro z'inzira ni mu gihe leta yafashe icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya covid cumi n'icyenda kimara mu rwego rwo kuborohereza inkuru irambuye jean baptiste ndabananiye leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya korona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru bibiri kikagera ku kwezi iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere ahantu hatandukanye mu mujyi wa rubavu twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe bimeze abaganiye n'ijwi ry'amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda kw'abakora ubu bucuruzi itari nziza ibi byatumye ijwi rya amerika inyarukira kuri petite bariyeri kuri uyu wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze gusa ijwi rya amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya covid cumi n'icyenda abaganiye n'ijwi rya amerika barinubira iyi politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamiye mu masigero atambuka kubera ibipimo rese pase ndayifite ariko kubona igipimo ntabwo byoroshye twageze batubwira utari mu ishyirahamwe ntabwo turamupima batugaruye sinjya nambuka bitewe n'uko iby'amashyirahamwe nabonye ntabishobora kubera ubushobozi bukeya ishyirahamwe gatangira ubwa mbere gatangira ku buntu bigeze hagati baca amafaranga nko kwinjiramo bagucaga nk'ibihumbi makumyabiri hari n'aho wajyaga bakaguca mirongo itatu ahandi bakaguca icumi njye nagiye banca makumyabiri ubwo ikibazo ni icy'amashyirahamwe cyane cyane abafite amaresepasi mashyashya mwabashakira ubuvugizi nabo bakambuka nk'uko natwe twambuka kubera ko batari mu mashyirahamwe ari abo bari bari kujya kwipimisha bakabangira abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa ni abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa n'ayo matsinda abo ni abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga ibihumbi makumyabiri na mirongo itatu basaba rero ko iyi politiki yakurwaho ikindi bavuga ko kibabereye ingorabahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito resepasi bongeraho kuri uru ruhushya rumara amezi nk'abiri n'igice kandi ko bishyura ibihumbi cumi na bibiri kugira ngo barubone aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze mbere ya virusi ya korona kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga ntacyo byahinduye kubera ko yuko twari twishimye kuko barakoresha irangamuntu twese twishimye icyo twasaba ubuvugizi tukambwa n'irangamuntu cumi na bibiri ntabwo ari umuntu wese ubibona nta kazi gahari benshi baricaye nabuze n'akazi baturukuye tukajya turambukira ku marangamuntu byaba ari byiza ni ngo nta bihumbi cumi na bibiri ufite ndabyo mugu dukoreye n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka hano nzira twishe kandi bagomba kutuvugana tukambuka ku irangamuntu uko byari bisanzwe ibihumbi cumi na bibiri ngenda nabasha kubibona leta ikomeze yagure ku buryo n'iranga muntu nazatambuka ikajya igenda njye nabuza ayo kwishyura resepase njye narambukaga nkishyura igipimo n'aya mafaranga ya resepase ariko naje kubihagarika naje kureba ndavuga nti aho kugira ngo nzajye nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nanjye ntafite inyungu ubuherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga yakoreraga yarayo kwishyura igipimo na resepase gusa abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rw'ubu bucuruzi batakibasha kwambuka bavuga ko imibereho mibi ibarembeje aba ni bamwe muri bo inzira twishe twese tumeze nabi mituweli twayibona gute ntabwo urishyura mituweli kugeza ubu ndayo nayishyura ariko ndakoze si uko twari dutunzwe n'umupaka turwaye n'abana barindwi tujyaga rimwe ku munsi twajyaga kabiri ku munsi njyaga ari iwacu bambereje ibyo kurya niyo bandunze ni ukuri kw'imana bita umugore n'abana mbere ngikora nabonaga nk'ibihumbi icumi mu minsi ibiri ngahereza mu rugo bagahaha bakarya ntago icyumweru gishira wenda buri munsi ariko ndi kurya mfite urugo umugore n'umwana umwe ijwi rya amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya covid cumi n'icyenda kimara ari impamo baba ari ababasha kwambuka baba ari n'abatambuka bose barishimira igihe cyazamutse aba ni bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishira babonye andi mafaranga ibihumbi bitanu yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya korona mbere cyashyiraga vuba ukabona gishize bwangu iyo minsi mirongo itatu iradufasha twepimishaga ibyumweru bibiri icyo twashimiye leta ni uko yashyize ku kwezi hono wenda amafaranga turi gutanga azajya yagaruka twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi kuri uyu wa gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage pacifique ishimwe atubwira ko yari buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa kane ariko ntiyatwitaba cyakoze kuri uwo mugoroba yari amaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi ariko ko yari kudusobanurira nyuma jean batiste ndabananiye ijwi rya amerika i rubavu urugaga rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku banyamakuru muri uganda aratanga impuruza kubera umutekano muke ukomeje kuboneka mu gihugu urwo rugaga ruravuga ko leta igomba kwihutisha ibikorwa byo guhagarika ibitero bikomeje kwibasira abategetsi bakuru n'abasivili batitwaje intwaro ibyo bivuzwe nyuma y'igitero cyagabwe kuri minisitiri ushinzwe ubwikorezi general katumba wama mala leta yatangije amaperereza ariko urwo rugaga rukifuza ko hanatangazwa ibyavuye mu yandi maperereza
Washington ijwi ry'Amerika mu burundi urubyiruko rwo mu ntara ya cankuzo iri mu majyepfo y'igihugu rurishimira ko leta ibashishikariza kwihangira imirimo inkuru ijwi ry'amerika bategura ifatanije n'inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana nk'uko bivugwa na bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya cankuzo mu buseruko bw'uburundi muri rusange barashima inyigisho bahabwa n'abajejwe intwaro mu bijyanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere batanga akarorero ku nyigisho mukuru w'igihugu vasito ndayishimiye akunda gutanga kugwaruka arusaba kudahanga amaso leta ngo ibahe akazi mu gihe baba bafise ubumenyi bakuye mu mashuri bwabafasha kwiha akazi ndetse no kugatanga ugaruka n'abantu bakunda kunezerwa aronse amafaranga yumvira ati reka ngure telefone nziza reka ngure impuzu igezweho ariko kuva aho izo nyigisho leta itanga kuzira irahereza inyigisho ugaruka ba- barabigisha ko ushobora kugura igitungwa ukacorora ako utangura kugura telefone bakakwereka yuko nibagura igitungwa ejo kizogushitsa aho ushobora kugura telefone bikagushitsa aho ushobora kwigurira ipantaro utarinze kuzirinze ababyeyi canke inshuti n'abagenzi izo nyigisho rero ndiko ndaraba ziriko zirafasha ugwaruka gukanguka kugira ngo bamenye bati ejo mbega nzobaho gute ariko kandi urwo rwaruka ruvuga ko inyigisho zidakwiye mu gihe leta itabafashije mu kabaronsa imitahe kandi mu mugambi wa leta harashyizweho banki y'urwaruka gushika uno munsi iyo banki bamwe muri urwo rwaruka bavuga ko batabona ikiriko irafasha biboneka mu gushyigikira imigambi y'iterambere mu rwaruka by'ukuri leta irahimiriza urwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo rwikorere imigambi yayo rureke kuzerinze icyo ni cyiza cyane mugabo ah, leta iravuga ati bitunganiriza imigambi mugabo ugasanga kubafata mu mugongo ni ikibazo Eh, iyo banki rero eh, bije yaje ku- kugwaruka by'ukuri twebwe twavuga tuti kumbure ije nk'inyishu nka kugwaruka ruri ku kivi rufite ibyo ariko rurakora mugabo nko kuva bayuguruye gushika n'iyi saha by'ukuri ndibaza yuko bije itaraha amafaranga aba ugwaruka sinzi rero yuko yoba ireka gutanga amafaranga uko bwa yoba itarabitunganya neza sinzi Eh, mugabo twebwe turiteguye umunsi n'umunsi twokumva yuko iyo banki y'ugwaruka iriko iratanga ingurane twoja kuzisaba ku rundi ruhande hari bamwe mu rwaruka bavuga ko iyo banki y'urwaruka bayumvise mu migambi ariko batari bazi ko ije yaragiyeho urwo ruhande rugasaba ko yokorohereza urwaruka mu kubaronsa ingurane ku nyungu zitavuna Ah, ibijyanye ni- n'iyo banki y'urwaruka mu busanzwe twebwe ino mu karere kino twebwe bari barigisha gusa inyigisho benshi ntizirahakwira cyane kugira ngo urwaruka rujijuke ntituramenya ingene izokora baratubwiye yuko hariho ibizoba kuziganya no kuguranana ariko twe tura- ntitwari bwo tumenye ko irahari Eh, nimba aragiye ko twosaba ko ugwaruka urabona ko ugwaruka turayigera aho rwigejeje ntibafatire ku giti kiri kirekire bagasaba nk'inyungu nke kugira ngo uwo ari we wese ashobore kwinjira bivanye n'uburyo afise naho kubona leta iguma isaba urwaruka kwiyungunganya ariko atanga uvu zo kubashyigikira mu bijyanye no kuronka imitahe yobabera umushinge mu bikorwa by'iterambere bariko barashyira mu ngiro urwo rwaruka rubona ko ari intandaro yotuma badahikirwa mu migambi yabo sinavuga ngo ugwaruka ntiriko rurakora ahubwo ugwaruka ruriko- ruriko rurakora kandi ku murindi muniniya kubera ihimirizwa mugabo uzosanga rutera rudebukirwa kubera eh, uko kuntu leta eh, novuga itariko irabishira mu ngiro n'ingoga na n'ingoga kugira ngo natwe dush- dushobore abantu bafite amikoro make dushobore kuronka aho twaka ideni kugira ngo turisabe bariduhe ama turisubize Eh, icya kabiri novuga ku banki bije nirabe imigambi abajene turi nayo turayifise nirabe ishire mu ngiro mu maguru mashya tugifise ingoga zo gukora kugira ngo eh, dushobore kuyungunganya iyo mitahe tuyironke urwo rwaruka rurasaba ko imvugo ya leta yojana n'ingiro ibanki y'urwaruka igatangura guha imitahe urwaruka ruri ku kivi kandi ku nyungu ntoya nk'uko leta yabibijeje icogira akamaro k'utwo kwigoro ni uko urwaruka rwoshyira mu ngiro ibyo ariko rurabwirwa hanyuma na- n'iyo banki y'urwaruka nayo igashyira mu ngiro ibyo yiyemeje eh, imbere y'uko itangura ivuga ko igira itange ingurane ku rwaruka rufise imigambi iriko rurakora nibaza ko noneho yotangura ikabishyira mu ngiro tukabibona bikava mu majambo bikaja mu ngiro hanyuma imigambi igatera imbere n'igihugu muri rusange igatera imbere ibanki y'urwaruka bije banke d'investissement pour les jeunes mu gifaransa yuguruwe mu ntango z'uno mwaka ntumbero y'iyo banki kwari ukorohereza urwaruka mu kururonsa ingurane ku nyungu nke amakuru dukura muri bije amenyesha ko mu minsi ya vuba bazoha ingurane urwaruka hashyizwe imbere abiyunze mu mashyirahamwe y'iterambere
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona dusubire mu rwanda hashize imyaka makumyabiri n'itatu umudamu witwa mukayiranga liliane zawadi wari utuye muri kanzayire avuye mu rwanda yasize avuze ko agiye kwivuza mu gihugu cyo hanze yasize umwana w'umukobwa wari ufite imyaka itandatu witwa nzabonimana jackie bakunze kwita mimi kuva icyo gihe uwo mubyeyi ntiyagarutse mu rwanda umukobwa we nzabonimana jackie atuye mu gatsata mu karere ka nyarugenge aramushakisha ndarangisha mama wanjye witwa mukayiranga liliane zawadi akaba yaragiye muri mirongo icyenda n'umunani agiye kwivuza icyo gihe ikoranabuhanga ryari ritaraboneka amatelefone yari makeya agenda atubwira ko agiye kwivuza yari afite ekara yari baramurashe mu ntambara agiye kuyikuzamo aragenda ikigenda twongera kumubona ndangije nshakisha amakuru ye ndayabura ma- bakambwira ko famiye y'iwabo yabaga muri tanzania abandi bari bahari abandi bari babaga hari akandayire igikondo iyi famiye ze ariko a- a- akaba ari abanyarwanda babaga muri tanzania nkaba naramubuze niwe na- narangisha ava mu rwanda yagiye yagiye muri tanzania cyangwa se mu kindi gihugu yagiye atubwira ko agiye i burayi kwi- kwivura kwikuzamo ekara yababwiye igihugu yari agiyemo icyo ari cyo
yatubwiye i burayi gusa ntitwamenya igihugu icyo ari cyo
mwebwe abasize mwasigaranye n'andi mwasigaye mwenyine mwasigaranye na papa mwasigaranye n'andi
papa ntawe uriho yarapfuye nawe yitwaga nzaburi asigaye mu muryango nsigara muri famiye yo kwa papa ndu kwa sogokuru muri remera rukoma kuko icyo gihe yaje kunsezera ariho narindi kuva icyo gihe rero ntabwo twongeye gukurikira kubona amakuru ye ndavuga ngo ndashaka kurangisha kugira ngo nzarebe ko mubona ni ukuri Mm, ndabyumva hari murumuna wawe ufite cyangwa se uri kinege
oya ni ingenge nyine bari barabyaye Mm.
ndi ikinege
kuva muri mirongo icyenda n'umunani mama wawe agenda ntiwongeye kumukiryera
Mm, ntabwo nongeye ntiyigeze aguhamagara ngo agusuhuze
oya kuko icyo gihe nta koranabuhanga ryari ririho ntabwo twigeze tubonana Mm. icyo gihe agenda wari ufite imyaka ingahe nari mfite mu myaka itandatu gutya irindwi Mm.
Eh, muri icyo gihe nari nkiri mutoya Mhm.
Mm.
hari bene wabo yajyaga akubwira muri tanzania bajyaga wumva baganira abareke uri mutoya yenda ukumva avuze nk'izina rya musaza we avuze izina rya murumuna we Eh, hari akazina waba uzi ka mwene wabo wundi
Umurumu- ni uretse murumuna we niwe bigeze kuzana kunsura nawe bamwitaga jaki ye nkeka ko ariwe bashobora no kuba baranajyanye Mm.
nkeka ko ariwe bashobora kuba barajyanye icyo gihe hanze kuko yari afite ekara hafi mu maso Mm.
Ndumva- nibuka ni hafi y'akananwa Mhm.
yari ayifite afite n'iryinyo rya zahabu mu kanwa Mhm.
imbere ku ryinyo ry'imbere Mm.
kuno amenyo yo hejuru abiri rimwe ryari rifite- ryarimo rya zahabu nzabona imana jackie ushakisha umubyeyi we witwa mukayiranga liliane zawadi ni mu rwego rw'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri isanga ikiganiro mukurikira ku ijwi ry'amerika buri cyumweru guhera isaa kumi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi hamwe na geoffrey mutagoma wamfashije kubagezaho aya makuru mbifurije kurangiza icyumweru neza mbatuye mwese mwese mukunda ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc mudukurikira no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com nyuma y'amakuru ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara reka njye mbasezereho mbifuriza kugubwa neza mugire wikendi nziza mbasigiye rero tomasi kamirindi ntimujye kure mu kanya gato cyane arabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki amajwi yegeranijwe na fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia Mukandoli.